Iyi mwumvanira ry'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni Eugenia Mukankusi basuhuza ikaze mwese kuri radiyo yanyu amakuru avugwa hirya no hino ku isi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana
mwaramutse ejeni namwe muteze amatwi muri aka kanya turayahera kuyavugwa ku mugabane wa afurika leta ya zimbabwe guhera kuri uyu wa mbere irasubizaho amategeko yaguma mu rugo kugira ihagarike ibitigiri by'abandura covid cumi n'icyenda byongeye kwiyongera muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa afurika icegera cya perezida constantino ciwenga yavuze ko mu minsi indwi iheze abantu bashasha amajana atanu na mirongo icenda na batandatu banduye hamwe na mirongo ibiri na batandatu uwo mugera wahitanye ugeranije no mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze nk'aya matariki aho handuye abantu ijana na mirongo itatu na babiri na batandatu bapfuye constantino ciwenga yavuze ko amakoraniro yose ahagaritswe kuva kuri uyu munsi wa mbere kiretse abafuba babo aho abantu batarenga mirongo itatu aribo bemerewe kuba mu maziko zimbabwe yemeje ko imaze kuronka abantu ibihumbi mirongo itatu n'icyenda n'amajana umunani na mirongo itanu banduye barimwo igihumbi amajana atandatu na mirongo itatu na babiri bahasize ubuzima abasirikare babiri ba mari barishwe mu mutego batezwe n'abakekwa kuba abajihadiste abandi umunani bo mu nteko za oni barakomeretswa n'igisasu giturika cyatezwe mu kuzimu ni mu makuru ava mu gisirikare cya mari hamwe no muri oni yatangajwe ejo ku munsi w'imana
washington ijwi ry'amerika muyavuga mu makungu muri israeli naftali benet niwe yatowe kuba umushikiranganji wa mbere wa israeli asubiriye benjamin netanyahu yari amaze imyaka cumi n'ibiri arongoye iyo leta y'abayahudi ni mu matora mu nama nshingamateka yabaye ejo ku munsi w'imana naftali benet agiye kuba umushikiranganji wa mbere mu kiringo c'imyaka ibiri aho azosabikanya ubutegetsi n'iyindi migambwe ya politike umunani yagiye hamwe kugira irangize intwaro ya netanyahu ku mugabane wa buraya perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yatangaje ko inama y'ibihugu bihurikiye mu muryango g7 yabayemwo ugukorera hamwe gutangaje kandi kwatanze umwimbu mwiza yavuze ko ibyo bihugu bitunze kuruta ibindi ku isi byateye intambuko mu rugamba rwo kurwanya umugera wa covid cumi n'icyenda ugusubira kunagura ubutunzi bw'isi no kudoma urutoki ku gihugu cy'ubushinwa ku nyifato yaco itabereye abo bategetsi batangaje ko bazofashisha isi inshansho zingana umuriyaridi harimwo icya kabiri cyazo zizotangwa na leta z'ubumwe za amerika ni mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryavuze ko inshansho zikenewe ari miliyaridi cumi n'umwe perezida biden ejo ku muhingamo niho yashika i buruseli mu bubirigi kwitabira inama ihuza ibihugu byo mu burengero bw'isi byishinze kurwaniriza umwansi hamwe otani hamwe n'inama izomuhuza n'abakuru b'ibihugu bya buraya ni imbere y'umubonano uhanzwe amaso na benshi uzomuhuza na perezida w'uburusiya vladimir putine ku munsi wa gatatu i geneve mu gihugu cy'ubusuwise mu gihugu cy'ubushinwa abantu bashika kuri cumi na babiri barapfuye abandi mirongo itatu n'icyenda barakomereka bikomeye inyuma y'aho umuringoti utwara umwuka wa gaze uturikiye mu mihana y'abantu abajejwe gutabara bashitse ahabereye iryo sanganya mu gatondo ka kare ku munsi w'imana mu gisagara ca shiyan kiri mu ntara ya hubei baca batwara abantu ijana na mirongo itanu mu bitaro ubutumwa bwatanzwe ku mbuga ngurukanabumenyi n'umutegetsi wo muri ico gisagara buvuga ko abatabara bakibandanya ibikorwa byabo isanganya nk'iri ryarabaye mu kivuko cya qingdao ni mu buraruko bushyira ubuseruko bw'ubushinwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu aho abantu mirongo itanu na batanu bahasize ubuzima igihe umuringoti utwara gaze waturika
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri aya makuru nshuti z'ijwi ry'Amerika mu kanya turakomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ubwiyongere bwa covid cumi n'icyenda bwatumye leta y'u rwanda yongera gukaza ingamba zo kwirinda iki cyorezo zari zarorohejwe usuzumye muri burera ugasuzuma musanze ugasuzuma gicumbi ugasuzuma kagitumba urabonamo abantu bafite ubwandu abataha mu ndege abagenzi basanzwe baza mu ndege urabibona indege iva uganda igihe izinaha uwo ni muganga daniel ngamije minisitiri w'ubuzima mu rwanda mu rwanda kandi ikipe as kigali niyo iri ku isonga mu makipe arimo guhatanira igikombe cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere naho amakipe ya messager ngozi flambeau du centre aigle noir na musongati niyo azakina igice cya kabiri gishyira icya nyuma mu gikombe cyitiriwe uwahoze ari perezida w'uburundi petero nkurunziza izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure ya radiyo yanyu amakuru y'ijwi ry'amerika mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ubwiyongere bwa covid cumi n'icyenda mu rwanda bwatumye guverinoma ihindura zimwe mu ngamba zo kwirinda icyo cyorezo zari zarorohejwe mu minsi ishize zaraye zongeye gukazwa ni inkuru y'umunyamakuru y'ijwi ry'amerika asumuta kaboye minisiteri y'ubuzima itangaza ko mu minsi cumi n'umwe ishize mu rwanda hagaragaye abanduye covid cumi n'icyenda bagera kuri magana cyenda mu kiganiro abaminisitiri batatu barimo uw'ubuzima uw'ubucuruzi n'ubutegetsi bw'igihugu bakoreye kuri televiziyo y'igihugu nyuma y'imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yasuzumaga uko kwirinda covid cumi n'icyenda igeze yasohowe mu ijoro ryo kuri wa gatandatu bagarutse ku ngamba zikwiye gufatwa mu guhangana n'iki cyorezo cyongeye kwiyongera mu rwanda minisitiri w'ubuzima muganga daniel ngamije yatangaje ko muri iyi minsi ishize bagiye bapima abantu iyi virusi ahantu hanyuranye harimo ku masoko mu mujyi wa kigali mu ruganda rwa surufo rusanzwe rukora amasabune ndetse uru ruganda rukaba rwarahise rufungwa nyuma yo gusanga abasaga icumi ku ijana ry'abakozi bose baranduye covid cumi n'icyenda agasobanura zimwe mu mpamvu zatumye ubu bwiyongere bubaho hari cya kirunga cyo hakurya hariya cyarutse habaye urujya n'uruza rw'abantu benshi nubwo hari abo twasuzumye ariko ntabwo twasuzumye buri wese kubambutse icya kabiri hari ibiri kubera mu gihugu cy'abaturanyi uganda hari ubwiyongere bukabije bwa kiriya cyorezo ku buryo bagiye no muri guma mu rugo hari abanyarwanda bakoreragayo bari gutaha bamwe bagaca inzira zisanzwe cyangwa se njiyapanya ariko urabasangamo isuzumye muri burera ugasuzuma musanze ugasuzuma gicumbi ugasuzuma kagitumba urabonamo abantu bafite ubwandu abataha mu ndege abagenzi basanzwe baza mu ndege urabibona indege iva uganda igihe izinaha indege yacu twagiye tubona kenshi hazamo babiri batatu muri kiriya cyumweru gishize aha nacyo gituma hafashwe icyemezo cyo guhagarika rwandeya kujya uganda minisitiri ngamije anakomoje ku bacuruza inzoga bihishe mu mazu y'ubunywero nk'imwe mu mpamvu zatumye covid cumi n'icyenda igenda irushaho kwiyongera ikibazo cyakomeje kuvugwa ko n'ubwo utubari dufunzwe ku mugaragaro ariko abantu bakomeje kutunyweramo rwihishwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu jean marie gatabazi yasobanuye ko bagiye gukurikirana iki kibazo bagihereye mu mizi ubu tugiye gushyiramo imbaraga zikaze mu gukurikirana kuri buri sibo kuri buri mudugudu kuri buri kagari ibyo twa tubari dukora twihishe mu ngo byagiye bagiye bafatwa ariko bose ntabwo barafatwa turakora ibishoboka byose kugira ngo iki cyemezo cyubahirizwe dufatanyije na polisi dufatanyije n'inzego z'ibanze tunafatanyije na bisi volontiyazi bashobora kuturangira hose biba byabereye no guhanahana amakuru ku buryo abantu batajya kwihisha hasigaye hari n'abasigaye banywera mu mamodoka hari n'abasigaye barahinduye utubari bakadukora mu ngo zabo ndagira ngo rero nabyo babyumve aho kugira ubwoba bwaguma mu rugo washyira imbaraga mu kwirinda bityo guma mu rugo ntizazi gusanga ikubuza gukora ubukungu kugira ngo butere imbere inzego z'ubuzima mu rwanda zigaragaza ko kimwe mu bintu byatumye covid cumi n'icyenda yiyongera hagaragaramo kudohoka ku mabwiriza cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi minisitiri w'ubucuruzi mu rwanda habyarimana beata yongeye gusobanura ko mu gihe u rwanda rushyigikiye ko ubukungu bwakomeza kuzamuka nubwo covid cumi n'icyenda ihari abacuruzi badakwiye gukorera ku jisho wumva rero ni ngombwa ko abantu bumva ko kuba twafashe ibyo byemezo ni ukugira ngo n'ubukungu bw'u bukomeje kuzamuka numva by'umwihariko ku bakora ibintu by'ubucuruzi habayemo kuregeza gukomeye ndetse nyamara icyorezo kidutwara abantu hari abakora ubucuruzi butandukanye bameze nk'aho bashaka kwihishanya na polisi babona polisi idahari bakidegembya ndumva ndi bukangurire abafite ubucuruzi bwose by'umwihariko abafite ahantu bahurira ari benshi ni ukuvuga amasoko abayobozi b'amasoko bongere bagenzure ese koko abantu barakaraba intoki igihe bagiye kwinjira mu masoko ese abantu barahana intera mu isoko hari amaduka menshi nagiye ndeba nkasanga umuntu arinjira unagasohoka y'amabwiriza yo kwirinda atariho kuri butike mu mudugudu aho bahurira ari batatu bane kuri kontwari bagira ngo bagure ntibahane intera inama ya minisitiri yari iteranye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu yategetse ko ingendo zihagarara guhera saa tatu z'ijoro kugera saa kumi za mu gitondo iyi nama kandi yasabye abaturarwanda bose guhagarika akazi kabo isaa mbiri za nijoro kugira ngo bagere mu ngo zabo bitarenze saa tatu undi mwanzuro wafashwe ni uko imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange za bisi zemerewe gutwara abantu batarenze mirongo itanu ku ijana by'umubare zagenerwaga gutwara abatwara bisi kandi basabwe kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa bambaye agapfukamunwa ku bijyanye n'insengero naho hari impinduka zatangajwe mu nama y'abaminisitiri aho umubare w'abemerewe kuzijyamo wagabanijwe ukava kuri mirongo itanu ku ijana ugashyirwa kuri mirongo itatu ku ijana waba urusengero rusanzwe rwakira ni mu gihe kandi resitora na kafe zizakomeza gukora ariko ntizirenze mirongo itatu ku ijana ry'ubushobozi bw'abo basanzwe bakira iyi myanzuro mishya ivuga ko ubusabane n'ibirori bitandukanye bibera mu ngo bibujijwe kugeza ubu mu rwanda imibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu ibihumbi makumyabiri n'umunani n'ijana mirongo ine na batandatu aribo banduye kovide cumi n'icyenda mu bipimo bisaga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu byafashwe mu gihe bamaze gukingirwa kugeza ubu bagera ku bihumbi magana atatu mirongo inani n'icyenda minisitiri w'ubuzima akaba amaze gutangaza ko uyu mwaka uzajya gushira mu rwanda hakingiwe abagera kuri miliyoni eshanu muri miliyoni zirindwi z'abakeneye urukingo izi ngamba nshya zafatiwe mu nama y'abaminisitiri zizatangira gushyirwa mu bikorwa kuri uyu wa mbere asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumuta kaboyi urakoze turacyari mu rwanda aho bwana pire h vuruman ambasaderi w'amerika mu rwanda yari yasabye abagize umuryango nyarwanda kudaheza abafite ubumuga bw'uruhu abo bakunze kwita nyamweru kuko nabo ari abantu nk'abandi bwana pire vuruman yabisabye ubwo yashyikirizaga inkunga y'ibiribwa abafite ubumuga bw'uruhu batuye mu mujyi wa kigali mu rwego rwo kubafasha kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga bw'uruhu wabaye ejo ku cyumweru erike bagira ubusa arakomeza iyi nkuru ndubayezu jean paul atambuke iyi ni impano ambasade ya amerika yatugeneye kugira ngo uyu munsi wacu ugende neza ishimwe nobera nawe yatambuka yihuta
bwana jean paul ayishuti umwe mu bafite ubumuga bw'uruhu bazwi nka ba nyamweru arasoma urutonde rwa bagenzi be abasaba gutambuka bagashyikira inkunga y'ibiribwa bagenewe na ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i kigali mu rwanda ni mu rwego rwo kubafasha kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga bw'uruhu mu ijambo yagejeje ku bafite ubumuga bw'uruhu mu rwanda akoresheje ururimi kavukire benshi muri bo bumva bwana peter h vruman ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika i kigali mu rwanda yarishingiye ku ndirimbo nge nawe umwe mu bafite ubumuga bw'uruhu yagaragayemo aririmbana n'umuhanzi w'umunyarwandakazi clarisse karasira ibumbatiye ubutumwa ko abantu bose bafite uburenganzira bungana clarisse na patrick bavuga ko nzizigwa no kubona nije nawe turi kam we dufatinije urugendo kabone nubwo hari abatabyumva yego ariko ejo ni heza huruta uyu munsi niba bose bamenya bakamera ko muntu ari n'undi sibyo natwe turi abantu n'abandi kuko njye nawe njye nawe njye nawe
mu nkunga z'ibiribwa ambasade ya amerika yatanze ku bafite ubumuga bw'uruhu mu rwanda birimo ibyubaka umubiri ibitera imbaraga n'ibirinda indwara kuri bwana diedone akimana duhaye ukuriye umuryango wita ku bafite ubumuga bw'uruhu oyipa mu mpine agashimangira ko iyi nkunga ije abafite ubumuga bw'uruhu bayikeneye turabashimira cyane rero ambasade ya amerika ko badufashije iki gikorwa kigashoboka kandi rwose tunabizeza ubufatanye bwiza kugira ngo tuzakomeze gukorana neza kuko yadukoreye igikorwa gikomeye tutari kwishoboza nk'umuryango twenyine kuko urumva twarabapurocinze tubabwira intego zacu n'icyo twifuza gukora bacyumva neza baduha inkunga y'ibiribwa twatanze kuri buri muntu ufite ubumuga bw'uruhu umunyamuryango wacu kugira ngo bimwe twariraga muri hoteli kandi noneho batuze kumiga ashoboye yuko noneho abibonye agiye kubirira mu rugo uba usanga kuvuka ufite ubumuga bw'uruhu cyangwa kubyara umwana afite ubumuga bw'uruhu biba bitoroshye mu muryango madamu riziki akimpaye ni umubyeyi w'abana batatu bose bavutse bafite ubumuga bw'uruhu avuga ko yakunze gutotezwa n'umugabo bashakanye ndetse n'abaturanyi gusa amagingo aya akavuga ko itotezwa rigenda rigabanuka ageranije na mbere kuri we akavuga ko ubufasha bwa ambasade y'amerika ku bafite ubumuga bw'uruhu ari ikimenyetso cy'umutima wa kimuntu byatunejeje cyane ubundi najyaga numva kuko ambasade y'abanyamerika itajya muri ibintu nk'ibi ngibi ariko byanejeje cyane ndanabashimira barafite uwo muntu imana ijya ibaha umugisha byatunejeje cyane n'ibyo baduhaye byo kurya twabishimye imana ibaha umugisha isubize aho bakuye mbese baradukunze mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya amerika bwana vurumani uhagarariye leta zunze ubumwe za amerika i kigali mu rwanda yasabye abagize umuryango kudaheza abafite ubumuga bw'uruhu kuko nabo ari abantu nk'abandi my main message is that people with albinism are like everybody else And we should not discriminate against them.
aragira ati ubutumwa bwanjye bw'ibanze ni uko abantu bafite ubumuga bw'uruhu ari abantu nk'abandi bose ntitwagombye kubavangura ntitwagombye kubibasira nk'uko bikorwa mu bindi bihugu bagombye gushyirwa muri gahunda zose mu byo dukora haba mu kazi mu burezi no mu buvuzi ndashima leta y'u rwanda kuba yarabashije gukora ibishoboka abafite ubumuga bw'uruhu bakabona amavuta barinda imirasire y'izuba ibiribwa byatanzwe na ambasade y'amerika bigenewe imiryango ijana na mirongo itanu irimo imiryango mirongo itandatu n'itanu mu mujyi wa kigali imiryango mirongo ine n'itanu mu karere ka musanze n'imiryango mirongo ine rutsiro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nibwo umuryango w'abibumbye wemeje ko tariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa gatandatu ari umunsi ngarukamwaka mu kuzirikana imibereho y'abafite ubumuga bw'uruhu ku rwanda ni ku nshuro ya karindwi ugiye kwizihizwa ariko kubera icyorezo covid cumi n'icyenda nabwo bazawizihiriza mu ngo kugeza ubu umuryango wita ku mibereho myiza y'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda OIPA urabarura abanyamuryango magana abiri mirongo itatu n'umunani baturuka mu turere turindwi imibare iheruka ku rwego rw'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri yagaragazaga ko basaga igihumbi magana abiri haba mu myigire no mu myumvire haracyari ihurizo rikomeye bagasaba ubutegetsi gukora ubukangurambaga bwimbitse mu bagize umuryango bakumva ko ari abantu nk'abandi natwe turi abantu nk'abandi imbaraga dufite ziruta inzitizi duhura nazo niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro ku bafite ubumuga bw'uruhu eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali Eric bagira ubusa ndagushimiye kuri iyi nkuru intumwa z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya afurika yo hagati CEAC ugizwe n'ibihugu cumi na kimwe zari mu burundi muri iki cyumweru twaraye dusoje zabonanye n'abategetsi batandukanye n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga nka oca oem na pnud hari hagamijwe kwigira hamwe uko abanyagihugu bafasha mu gihe cy'ibyorezo eroje birika neza abaha inkuru irambuye izi ntumwa z'ishyirahamwe ry'ubutunzi rya afurika yo hagati rigizwe n'ibihugu cumi na kimwe ziri mu burundi kuva ku munsi wa mungu uheze zabonanye n'abategetsi batandukanye hamwe n'abaserukira ibisata mpuzamakungu mu gihugu birimo oca oem hamwe na pnud ni mu ntumbero yo kurabira hamwe uko abanyagihugu bahura n'ibiza isibe abimurwa kubera imvo zitandukanye zifatiye ku ihindagurika ry'ibihe bofashwa neza kurusha ariko kandi iryo shyirahamwe rikeneye ko mu gihugu kimwe kimwe hoba ikigo canke ibigo bijejwe ibisata kanuni hafatiwe ku vy'igihugu cose bimaze guhangana navyo uburundi nabwo bugiye guhabwa ibisata bitatu harimwo ico gutunganya amazi Et 2015, nous avons pris la décision avec les chefs d'État qu'un pays qui est leader sur les questions dans un secteur économique doit abriter sur son territoire le centre de coordination du secteur, doit abriter sur son territoire un observatoire.
mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu twafashe umwanzuro n'abakuru b'ibihugu ko igihugu kijejwe igisata runaka kibwirizwa kugira no ku butaka bwaco ikigo c'ugusanganya ibikorwa vy'ico gisata urwego rw'ubugenduzi n'ikigo c'ubushakashatsi ku vyerekeye uburundi bizoba ari ibijanye n'imyuzura bisigura ko akarere kose gategerezwa kuzoho gahora karaba uburundi ku bijanye n'imyuzura byose harimwo n'intega bizoza muri kazoza twaniyumviriye nk'uko abafaransa bavuga ko ikibi gishobora kuvamwo iciza ikibazo kijanye no gutabara uyu munsi amakuru naronse ni uko atari rya mbere haba imyuzura nk'iyi ngaha ntaco twigeze dukora ubu dushaka gusaba ibihugu byacu guhaguruka nico gituma iruhande y'umugambi wo kurwanya imyuzura twifuza gusaba repubulika y'uburundi dukunda cane kurongora n'ibijanye no gutabara hejuru y'iyi migambi hari n'ikigo kiraye byo gutunganya amazi kitararonka igihugu cyakira n'aha hari akaryo ku burundi kandi twifuza ko icyo kigo kiza hano kandi tuzobubwira kiza aha mu burundi Donc là, nous voulons aussi faire ce plaidoyer-là pour que ce centre de gestion de ressources en eau soit ici, au Burundi.
niko honore tabuna komiseri ajejwe ibidukikije ibinyabuzima uburimyi n'iterambere rirama muri seyase yavuze mu biganiro y'abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kuri uyu wa kane hejuru ya bino bigo umuryango w'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubutunzi rya afurika yo hagati uhereye ku burundi uvuga ko ugiye kwironderamo inyishu mu gihe hagize igihugu gihura n'ibibazo nk'uko bisigurwa na niseni baruta atwara umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya ibiza n'isibe mu burundi umuryango ukoresha uburyo intererano z'ibihugu kandi ibihugu gifise ico cirengeje kigira ico gifashije nk'igihugu ca Kameruni kirafise umwimbu w'umusesekara kirashobora gufasha bazocegera gishobore gufasha kuri ivyo biba ari umwimbu w'umusesekara ikindi gihugu gishobora gutanga ikindi kizoba gifise uburyo dukoresha buva muri ibi bihugu usibye ko n'ibihugu bitanga abahinga baza gukorera muri uwo muryango inyuma yangora iramutwa seyase muri kino gihe hazokurikira uburundi niba rutayemeza ko arakunguka ku gihugu uburundi buzohungukira vyinshi no kuzohiganwa mu bibanza kuko ubu ntibikiri ivyo gugena ngo wewe genda muri iki kibanza nihiganwa ryo mu bibanza ico gihe uburundi buzoba burongoye umuryango muzoshikirizwa ibibanza bizoba bihari abarundi bitegure guhiganwa n'abandi bo mu bindi bihugu kugira ngo Burundi butsindire ivyo bibanza mbere hazokurikira n'inama y'abakuru b'ibihugu izokurikira inama y'igoma izoba mu kwezi kw'indwi inama y'abakuru b'ibihugu rero igazoca igira icifunditse kuri ivyo abahinga n'abashikiranganje bazoba bashitseko muri iyo nama y'igoma umurwi w'intumwa za seyase ugendeye burundi mu gihe muri aya mezi ashize hibonekeje muri ico gihugu imyuzura myinshi iturutse ku mazi y'ikiyaga tanganyika n'uruzi rusizi rugabura urundi na kongo mu ntara za bujumbura mu burengero rumonge mu manuko bushira uburengero abantu barenga ihumbi icumi barateshejwe izabo n'iyo myuzura umwaka ushize abarenga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu nibo bashikiwe n'ako kabi izi ntumwa zaroye mu burundi zivuye igoma mu buseruko bwa kongo aheruka gupfa abantu mirongo itatu na babiri bahitanywe n'ibirunga vya nyiragongo vyiyadukije giturumbuka nk'uko abahinga abahinga bavyemeza eroje uri kaneza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ni kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda noneho amakuru ya siporo n'imikino duhereye mu burundi amakipe mesaje ngozi flambeau du centre aigle noir na musongati niyo azakina igice cya kabiri gishyira icya nyuma mu gikombe cyitiriwe uwahoze atwara uburundi petero nkurunziza umukino wa nyuma uzaba tariki makumyabiri n'esheshatu z'uku kwezi kwa gatandatu desire hatungimana abaha inkuru irambuye kuri uno w'imana niho inkino zo gusubiriza muri icyo gikombe cyitiriwe petero nkuru nziza zaba umugwi wa flambo di centre wari wanganije na vitaro mu rukino rwa mbere bujumbura watsinze vitaro worohewe cyane ku bitsindo bitatu ku busa byose hamwe bica biba bitandatu kuri bitatu nk'urwo rukino rukaba rwaranezereje cyane omar ntakagera amenyereza flambo di centre yo mu ntara ya gitega ku ntambwe abakinnyi biwe bageze ko icya mbere turashimira imana kubera ntiyashoboye kubidushoboza ko tuyitsinda ibaze gikuru ko twakinnye umupira tumeze neza urabona ko umupira twatembeje nk'uko twama dukina umuvuma ziraba nyinshi natwari dufite determination rwose kubarusha uno munsi kuko umwanya ugenda bumva nabo baca bashaka kugurura kubera ko tutamaze kubatsinda kimwe baciye bugurura kubera bashaka kugombora amaca turaro nyene dukina neza omar ntakagero umenye za frambo du centre yanamenyesheje ko atarukino na rumwe bakengera intego yabo kwamara kurondera ibikombe tugiye gutegura nk'uko twama dutegura maci yose dukinya ari shampiyona ari kupe kuko maci yose ukinye ugenda ufise iyo determination kuvuga turabe ko utsinda imana ikagufasha tugiye kuyitegura nk'uko dutegura izindi zose izo nkino rero zabaye imigwi yemerewe gukinisha abakinnyi bashasha yaguze byarabangamiye cyane umugwi wa vitaro umaze gutakaza abakinnyi benshi tutibagiye n'umumenyereza wabo olivier niyunge ko agiye kuzomenyereza umugwi wa bumamuru mu higanwa ryimirije ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ale bangama yari cegera ciwe niwe yasigaranye uwo mugwi wa vitaro vyimfatakibanza yipfuriza flambo du centre yabatsinze kuzotwara igikombe bobo ubu igisigaye ni ugutegura umugwi uzobe mwiza gusumba uno mwaka nk'uko yabishikirije urabona abakinnyi benshi bavuye muri vitaro ubu two turagira amanuvo rekiritema kugira ngo shampiyona ya 20 22 tubone ko natwe turashobora kuduga mu zindi nkino zabaye musongati uwundi mugwi wo mu ntara ya gitega watsinze kayanza united igitsindo kimwe ku busa bica biba byose hamwe bibiri kuri kimwe kuko mu rukino rwa mbere iyo migwi yari yanganije igitsindo kimwe ku kindi mesaje ngozi nayo ku kibuga cyayo ibuye muri komine ya mwumba uwo mugwi waronse intsinzi yoroshe ibitsindo bitatu ku busa ibitsindo byose hamwe bikaba byabaye bine kuri kimwe kuko mu rukino rwa mbere imuyinga iyo migwi yari yanganije igitsindo kimwe ku kindi mu rukino rugira kane egre noir y'imakamba yanganije na rukinzo y'igipolisi igitsindo kimwe ku kindi uwo mugwi w'imakamba ukaba ari uzobandanya mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma kuko wari watsinze mu rukino rwa mbere igitsindo kimwe ku busa mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma kizoba igenekezo rya mirongo ibiri mu nkino za mbere n'igenekezo rya mirongo ibiri na gatatu mu nkino zo gusubiriza mesaje ngozi zotana mu mitwe na musongati nayo Aigle Noir ikine na Flambeau du Centre tubamenyeshe ko iryo higanwa ryitiriwe Petero Nkuru Nziza ari ubwa mbere ritunganijwe ryahuje imigwi umunani ya mbere kuri cumi n'itandatu igize ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika urakoze Desire Hatungimana mu Rwanda ikipe ya AS Kigali niyo iri ku isonga mu makipe arimo guhatanira igikombe cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda inkuru ya jean claude munyandinda kuri iki cyumweru shampiyona y'icyiciro cya mbere y'umupira w'amaguru mu rwanda yari yakomeje imikino yari igeze ku munsi wa kane ku makipe umunani arimo guhatanira igikombe cya shampiyona no ku yandi makipe umunani ari mu rugamba rwo kwirinda kumanuka mu cyiciro cya kabiri kuri stade umuganda y'i rubavu ikipe ya marine fc yanganyije na rayon siporo igitego kimwe kuri kimwe uyu mukino wari watangiye saa sita ku manywa y'ihangu mu wundi mukino wabereye kuri icyo kibuga cya stade umuganda guhera saa cyenda n'igice rutsiro fc yanganyije na bugesera fc ubusa ku busa kuri stade huye butare ikipe ya apr fc yatsinze polisi fc ibitego bitatu ku busa Christian Haringingo umutoza wa Police FC usa n'uwamaze gusezera ku gikombe arasobanura impamvu yarushijwe na APR FC.
Match yarigoye mwese namwe mwabonye match mwabonye ko match yarigoye twakinye ivyo twashobora gukina twakinye turagerageza eh no kuvuga twari dutanguye gufatirana neza dukinye turiko turaronka ekipe yacu ishobora no guhuza cyatugira ikibazo c'imvune cha Ozen na Evode wabonye yuko muri match twari tubashaka cyane bari kutuzanira avantage kuri stade y'Imuhanga ikipe ya AS Kigali yanyagiye Espoir FC ibitego bine ku busa kugeza ubu ku rutonde rw'amakipe umunani ya mbere arimo kurwanira igikombe cya shampiyona ku isonga hari AS Kigali ifite amanota icumi APR FC ikaba iya kabiri nayo ifite amanota icumi ikipe ya gatatu ni Rayon Sport ifite amanota atanu Marine FC Police FC Espoir FC na Bugesera FC nizo zikurikiraho imwe imwe ikaba ifite amanota ane ikipe ya munani ni Rutsiro FC ifite amanota abiri mu itsinda ry'amakipe arwanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri kuri stade ubworoherane ikipe ya Musanze FC yatsinze Bukura Victory siporo igitego kimwe ku busa kiyovu siporo nayo itsinda gorira fc kimwe ku busa kuri stade dolamitiye kumumena kuri wa mbere ikipe ya gasogi united irahura na etenseri fc kuri stade bugesera naho sunrise ikaza gukina na as muhanga kuri stade golgota i nyagatare muri iki gikundi cy'amakipe umunani mu myanya y'inyuma muri shampiyona kiyovu siporo niyo iri imbere n'amanota icyenda mu mikino ine musanze fc igakurikiraho ku mwanya wa kabiri nayo ifite amanota icyenda ku mwanya wa gatatu hari gorira fc ifite amanota arindwi gasogi united ifite amanota atanu ikaza ari iya kane ku mwanya wa gatanu turahasanga mukura victory siporo ifite amanota ane iya gatandatu ni etenseri fc ifite amanota atatu sunrise ni iya karindwi n'amanota abiri naho iya munani ano ya nyuma ni iya esi muhanga itarabona inota na rimwe mu mikino itatu imaze gukina yari claude munyandinda i kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika adresi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
nshuti banywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye ni aha bihumurije tubashimiye cyane kuba mwateze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abamfashije kubibagezaho fasiri gebeho niwe wegeranyije amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona tubarandikiye n'ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika